iyi mwumva na radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda kuri voice of muhabura mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu abadukurikira rero mwanadusanga no ku rubuga rwacu rwa facebook na youtube vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na nadia taha uza kwakira telefone zanyu mu kanya turabaramukije rero mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kandi tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi ni uwanyu wo gutanga ibitekerezo ibyifuzo ndetse n'inama mwumva byafasha mu buzima rusange cyane cyane ku munsi wa gatatu twahariye ubuzima amagara y'abantu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika hi washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikaze mwese nshuti ngarutse ku bijyanye n'ubuzima nk'uko buri wa gatatu radiyo yanyu ijwi ry'amerika yawuhariye ibijyanye n'amagara y'abantu uyu munsi ni uwanyu E, turaza kuganira n- mutanga ibyifuzo byanyu e, ndetse no- n'inama mu bijyanye n'ubuzima aho iwanyu aho muba aho mukora aho mugenda aho hose ibijyanye n'amagara ya- n'amagara y'abantu byifashe gute ese hari indwara ibahangayikishije ku buryo bwihariye aho mutuye izo mpungenge mwazivuga bityo abashinzwe ubuzima bw'abaturage bazumva zikaba zashakirwa ibisubizo radiyo yanyu yabageneye uyu mwanya rero kugira ngo mufatanyirize hamwe kuvuga ibijyanye n'ubuzima amagara y'abantu aho iwanyu ndetse n'icyo mwumva cyakorwa kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza wowe udukurikiye ndetse n'abandi bari buze mu kanya ijambo ni iryanyu muri iki kiganiro muze rero dusangire inama n'ibitekerezo ku buryo twakwita ku buzima bwacu n'ubw'abacu ndetse buri munsi kuko uruhare runini ni urwacu mbere yo kwitabaza abaganga niba rero mufite n'ibiganiro mwifuza ko twazabashakira ababibaganiriraho by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima nabyo mubivuge tuzabashaka reka rero ntabatindiye twakire uwa mbere wifuje ijambo muri kiganiro museveni rehema uranyumva alo museveni rehema Halo, we uratwumva neza
yego yego ndabumva ndi hano i Goma mu mujyi mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nuko nuko igoma se mumeze mute
Ai, Goma turaho gahoro cyane ko murabizi ni umujyi uzungurutswe n'inyeshyamba za M23 ariko ubuzima buri gukomeza tubuhoro buhoro.
Mhm. yego wifuje ko tuguha ijambo n'icyo wifuza kugeza ku batwumva
Eh, murabizi ko kuva intambara yatangira eh, inkambi impunzi zahungiye hano mu nkengero z'igihugu ariko hari ibibazo byinshi by'indwara zirimo za za korera cyane cyane hari uburwayi bwi- bw'ibi- ibi- bi- i- i- i- ni- ino ndwara mbese iri kuza y'ibintuza iyi bushita bw'inkende?
nimba ari ibihushi by'inkende ubushita bw'inkende namwe yarahageze aho ngaho igoma Eh, ubushi- mura- hano igoma rwose bwatangiye kugaragara mu ntuza muri izi nkambi z'aba- z'impunzi Mhm.
ubwo icyo nifuzaga ni uku- ni uko amahanga yadufasha rwose akadufasha agatangira gukora iperereza bakareba uburyo bafasha abantu Mhm.
cyane ko ni ibintu mbese biteye ubwoba ni uburwayi buteye ubwoba cyane ngewe buri buri kuntera ubwoba Mm. Wa- warababonye abantu barwaye cyangwa ni ukubyumva
Aye. narababonye kuri rezo sosiyo cyane biri gutambuka muno mu nkambi zi- zitwegereye Mhm.
n'imasisi naho hari a- hari iyindi kesi twabonye ngewe nabiboneyeho amaso ku yandi Mhm.
ndetse ko bari kwitabwaho muri sitari Mhm. Eh, hanyuma urabona harimo gushyirwamo imbaraga se kugira ngo yego uravuga uti amahanga adufashe n'ibyo koko iyo bigeze no mu byorezo abantu bakenera inkunga zitandukanye Eh, byiza ko ubu noneho barimo kuvuga ko inkingo zishobora kuhagera m- mu minsi ya vuba bagatangira gukingira abantu ariko iyo urebye uko bihagaze muri kino gihe urabona barimo gushyiramo ingufu mu bijyanye no ku- gu- gufasha abarwayi ndetse no kuri- gutuma abandi batandura
ntabwo ibyo bari babitangira byo kuba ba- ba- bakingira abantu cyangwa se ngo bashyireho ibi- uburyo bw'ubwirinzi ntabwo ibyo bya- bari babitangira uretse nk'uwagaragaye hariho uwagaragaye kuri ubu ari muri hopitale y'i masisi O, abandi nubwo ntataye nakurikirana neza bagiye bandura bari mu nkambi nubwo ntataye nabikurikirana neza ariko abafite ubwo burwayi cyangwa se guverinoma ntabwo yashyiraho ubwirinzi bwo kuvuga ngo dutangire twirinde gutya kugira ngo n'abatari bandura ba- batandura ni icyo ngicyo rero turi gusaba ko eh, mwatuvuganira kugira guverinoma cyangwa leta yacu itangire ishyireho ingamba kugira tutaza kwanduza abanduye bataza kwanduza abatararandu- abatari bayandura Mhm. yego twizere ko abashinzwe ubuzima babyumvise naho inkingo zo hari aba- aba- abemeye kubitanga- kuzitanga hari umuryango w'ubumwe bw'uburayi isosiyete yaho ikora inkingo yemeye ko izatanga izo nkingo isosiyete yitwa bavarian nordic bava eh, na amerika ndetse n'ubuyapani mm, bavuze ko bazatanga bijeje ko bazatanga izo nkingo kandi ko zishobora kuzatangira gutangwa vuba twizere ko bizakemura ikibazo Eh, Mm, abayobozi nabo ubwo Murakoze.
twizere ko bazabafasha mu bijyanye no ku- kwirinda kwanduzanya hagati y'abarwayi n'abari bazima urakoze cyane ni radi- murakoze nta nkunda bashimye Ye- yego yego ni radiyo ijwi ry'amerika ya washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tubaha umwanya kugira ngo muvuge ibijyanye n'ubuzima aho muherereye aho mutuye aho mugenda eh, hose haba hari amakuru ajyanye n'ubuzima ndetse mushobora gusangira n'abandi ku bijyanye no kwirwanaho kugira ngo umuntu atandura cyangwa se niyo yaba abonye umurwayi amenye uko yakwirinda turakomeza mu kanya
You said you never leave me, yeah. Babe, I keep on falling. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Kumana nanjye ntutahe. Baby, baby, you're so fine. Would you be my love forever? Oh yeah. With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh baby, oh baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, bébé, j'adore, bébé. Kumana nanjye nutahe, baby. Babe, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble. I'll be better, yeah. So baby, do me that, me that, do me that, me that, baby. We nangu umugati, kumana nanje nutahe, baby. Oh, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. j'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Kumana nanje nutahe, baby. Baby, you so fine. Yeah, yeah, yeah. Would you be my love forever? Oh yeah. With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, vas-y, comme ça, c'est bon, c'est bon, j'adore. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai nos tailles. Je suis perdu. Sans toi, je suis perdu, bébé. Sans toi, je peux pas vivre. Oh, nanana, nanana, nanana. Je suis perdu. Sans toi, je suis perdu, bébé. Sans toi, je peux pas vivre.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indirimbo vazi ya the ben twizeye ko ibaruhuye mu mutwe dukomeze rero ikiganiro cyacu twakira bienvenu bananange turi kumwe
amahoro amahoro amahoro yego yego namwe urahagana he
Mm, muraho neza muraho yego neza muraho muraho urahagana he yes yes yes ngewe ndi karongi aho bita mu murenge wa murambi santire ya kirinda nitwa bienvenu w'ikirinda Mhm.
reka mbanze mbashimire reka mbanze mbashimire umwanya muba mwaduhaye mwo nk'ijwi rya amerika kugira ngo twese duhurire hamwe dutange ibitekerezo ndetse twiyungure n'ubumenyi Mm, urakoze cyane Ah, rero yes Ah, rero Mm.
Ah, icyo navugaho uyu munsi ari umunsi wo kwisanzura wo gutanga ibitekerezo kugira ngo duhurize hamwe yego
hano i karongi tumeze neza ku mwana duhaye n'umuyoboro wo kumviraho rwose radiyo tuba tuyumva neza cyane Mhm.
ariko n'iyo tutayumva twakoresha icyo iyi interinete nayo buriya eh, iba yarabyoroheje cyane Mhm.
i karongi rero tumeze neza gusa hari- hari hari ikibazo gikomeye gikomeye ariko bitanakemuka gikomeye cyane
giteye gute
umuhanda eh, ikibazo cy'umuhanda hari Eh, ntabwo ndi kubumva neza cyane Bi- bya- ariko niba muri kunyumva nta turakumva turakumva
ndetse hari ikibazo cy'umuhanda urabona hari umuhanda u- uhuza ruhango na karongi Mhm.
uriya muhanda rwose ugendeka nabi noneho urabona igiciro nko kuva isinda twahazi kugera kigali we babo igiciro ni bitatu magana bitatu magana abiri ariko noneho iyo ushatse kujya nk'i muhanga kuva hazi ubu n'ubundi baguca bitatu magana abiri Mhm.
urumva ko rwose harimo ibintu biba bidasobanutse neza urumva uba wishyuye nk'ugitira kandi utari buhagere ugarukira i muhanga ubwo ni nka kimwe cya kabiri
Mhm. kubera iki babaca ayo menshi ariko mbona yewe impamvu babaca ayo ngayo Mm.
baba bari busengi kubera ko ubu kaburimbo ntabwo ihagera kaburimbo ntabwo ihagera rero baba bavuga ati n'ubundi umugenzi ah, umugenzi umugenzi turagenda twishobora kumubonera imihanda n'ubundi tukamumanura ariko ibyo ngibyo sinzi niba bizwi muri leta kubera ko bari barigeze kuvuga ati n'ubundi umugenzi azajya yishyura aho ageze Mhm.
nabyo byaterwa n'ama- n'amakuru tuba dufite Mm.
kandi mbere bari baravuze ati umugenzi ba- ba- ba- bamaze gukuramo iriya mwunganire ya leta- mwunganire ya leta muri taransiporo Mhm.
bari baratubwiye ko umuntu azajya yishyura aho ageze none twebwe ejo bundi rwose mbere byambayeho nari ngiye i muhanga ngiye i muhanga barambwira ati nutishyura bitatu magana abiri ntabwo biri bwemere ubwo rero kuko mba mfite kurehezimo
Eh, ko byi- cibwe menshi ndavuga ati nyasange abariyo ngendamo Mm. none se bienvenu ayo ibihumbi bitatu na magana na magana abiri cyangwa na magana atanu
na magana abiri na magana abiri Waya- ayo ni asanzwe atangwa kuva eh, karongi kugera mu ruhango kandi wowe wajyaga i muhanga
Yes.
baguca ay'urugendo rurenze
aho ndi ubu ngubu tuvugana ndi- ubu- ubu- iyo uri ikiringo gisigaye ni bitatu magana ubundi byari bitatu magana arindwi ariko bayakuze bitatu magana abiri Mhm.
noneho iyo uri iki- iyo uba ikigaru iyo nta kibazo rwose ni- ni icyo giciro pe ni icyo giciro ariko iyo uri kuva ikirinda ujya i kigali byo biba bigoye biruhanyije n'ubundi iyo ugiye i muhanga utibugere i kigali wishyura kimwe n'ujya i kigali
kubera ko nta mahitamo uba ufite mu bi- kubera um- umuhanda mubi
urakoze cyane rero wareba n'ubundi iyo uteze moto n'ubundi bashobora kuguca bitandatu Mm.
cyangwa bitanu n'ubundi ukavuga ati, n'ubundi nshobora kubyanga ngacibwa menshi Mhm.
kandi bo baba bafite inyungu baba bafite inyungu iyo ugiye iyo ugeze i muhanga Mm.
bahita bashyiramo undi mugenzi wa wa mwanya wari wicayemo ujya ujya he i kigali Mm.
ibyo rwo- ibyo rwose mudukorera ubuvugizi rwose bikemuke niba wenda niba leta ari nako yabigenjeje nabyo tubimenye kuko ariko yabikoze natwe ntabwo twa- twa- twashakira kuko nta myigaragambyo yemewe ariko ndabizi neza ubuyobozi buba buri kutureberera nabo bagomwe itoroshi barebe ibiri kubitera Mm. ubuyobozi baba bubareberera nk'uko bivuga hanyuma ubwo hashobora kuba hari n'abakurikiye iki- iki kibazo bacyumvise na niba nikibonerwa umuti nabwo muzatubwire
Yes, murakoze cyane urakoze cyane ni radiyo ijwi ry'amerika Asanzwe.
yego i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tubaha umwanya kugira ngo muvuge ku bijyanye n'ubuzima cyane cyane ubuzima amagara y'abantu uko ikibazo gihagaze aho ngaho iwanyu ikiganiro mushobora no kugikurikira kuri ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turakomeza rero tuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika noneho twakire bizimungu siriya mungu jean claude wiriwe neza karame karame nkomere uri urahagana yego uri hehe
Mbereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru aho ni mu karere ka masisi Mhm. nuko mwiriwe mute aho ngaho
twiriwe neza tu tumeze neza nuko nuko ibintu bijyanye n'intambara bi- byaragiye- byarahagaze biragenda ibintu bijya mu buryo
Na- intambara zo nta ni ibisanzwe ubu n'ubu ngubu tu tubaho twiteguye kuko nubwo bavuga ko batanze agahenge yego leta harimo bimwe yubahiriza ariko iyindi mitwe yitwaje intwaro hato na hato usanga basatiranye ukumva amasasu ugana aravuze bakirirwa bararwana Mhm.
ni gutyo
Eh, ni ukwihangana mihe- amaherezo bizashira ubwo n'agahenge kabashije kuboneka
yego kabisa naho ubundi ku by'ubuzima inaha rwose dufite ibyo kurya pe duhinga ibishyimbo tugahinga amasaka duhinga ibigori n'imyumbati n'ubu tuvuga n'ubugeni kubagara umwumbati Mhm.
ariko ikibazo tugira ni kimwe cy'amafaranga
cy'amafaranga cyo ku- mugurishije ibyo mu ibyo mwejeje
yego kugurisha ibyo twejeje usanga igihembwe kimwe haba igihe byuriye tukagurisha ku mafaranga ari hejuru ku bundi bikongera bikagwa bikamanuka hasi cyane mbese kugira ngo ubone ku mafaranga bikaba ari ibintu bigoye cyane Mhm.
n'ubu ngubu umufuko w'ibishyimbo gwari guri kugura eh, mu iriya minsi gwaguraga ibihumbi magana abiri na mirongo ine magana abiri na mirongo ine by'amakongomani y'ino Mm.
ariko ubu ngubu rwose biri hasi turi kubigurisha ku bihumbi ijana na cumi n'umunani Mhm.
ngo rero urumva bya- byagiye bigwa cyane aha ariko ahanini biterwa n'imisoro imisoro nyine ya bano bamwe baba bitwaje ibigwanisho bagashinga amabariyeri mu nzira imodoka yahagera bakayirihisha ibirenze cyane ubwo Mhm.
rero twe abahinzi umucuruzi yaza kugura ugasanga yayandi yatanze kuri bariyeri yose ari kuyadukata Mhm.
ibyo ni byo bibazo duhura na byinshi Mhm. Eh, ntibyoroshye igihu- ah, iyo hari ibijyanye n'intambara eh, habamo n'akajagari kenshi Eh, ubwo ibibazo ibyo bibazo bimwe bizakemuka ari uko n'intambara zihagaze hanyuma ku bijyanye n'amagara y'abantu se ubu- ubuzima mu byerekeranye no kwivuza murabasha ku- kujya kwivuza muragenda mukabona ababitaho bihagaze gute
yego ino turavurwa ariko nubwo tuvugu usanga hamwe na hamwe baca amafaranga ariko hakaba n'ahandi tugeze baka- bakatuvurira ubuntu n'ubu ibitabo ibitaro bimwe na bimwe bi- bifite abaterankunga nka ira MSF MSF ni ibyo usanga bavurira ubuntu ariko aho uwo muterankunga atari usanga kujya kwivuza biba bigoye cyane kuko kugira ngo ukire uba hatanze amafaranga ari menshi cyane
ariko se claude hari umuvandimwe wa rumaze kuvuga mu seveni wavugaga eh, ko hari umurwayi wabonetse i masisi w'ubushita bw'inkende Eh, nawe iyo ndwara waba waba warayibonye aho ngaho bihagaze gute
twebwe ahantu duturiye uretse ko iyo ndwara gusa ko nanjye ndi ndi kujya nyumva mu bitangazamakuru Mhm.
ariko twa karere duturiye nta nta nubwo yari yageramo ariko uretse ko naraye mbonye imenyesha yuko iyo ndwara yaje Oya, ntizanahagere Ariko aho turi twe nta ntabwo yari yahagera Mm, ntizanahagere rwose imana izabibarinde cyane cyane ko bagiye gukingira mu minsi iri imbere
yego ndi ku- ndi- ndimo ndabyumva byinshi kuri iyo ndwara ariko twe akarere duturiye nta- ntabwo yari yahagera ntayo buriya bishoboke ko yaba yafashe mu kandi gace ke ariko nta ni muri masisi tuburiye Mm. Oya ni byiza ubwo ntayihari eh, iravugwa k- ahanini mu bantu ba- babana ba- bari hamwe cyane nki- nko mu nkambi ubwo rero aho ngaho niba ntawe mufite rwose na- ni amahoro ni amahirwe ku bahatuye
Oya, twe ntabwo dutuye mu nkambi aho dutuye kenshi usanga hasa no mu byaro nta bantu begeranye cyane niyo binaza biza bivuye iyo mu mijyi tu Mhm. no kuyirinda bishobora kuba byoroshye kurusha iyo eh, abantu bata- bategeranye cyane nyine urumva ko kugira ngo ive ku muntu ijya ku wundi bisaba ko hari aho baba bahuriye bya hafi
yego rwose ari- ariko si yo ndwara ubundi mukurikirana mukumva ko yaturutse hehe ubundi ikiyiteraniye iki iterwa na virusi ariko nyine nta n'uwavuga ngo ngo avuge ngo yaturutse aha n'aha yaturutse aha n'aha ni virusi nyine ubwo aba- abakoze ubushakashatsi nibo baza- bazamenya uko byagenze ariko ubu icyo bitayeho cyane ni ukumenya abarwaye uko bagomba kwitabwaho ndetse no ku- gutanga urukingo nyine rurwanya iyo virusi itera ubwo bushita bw'inkende
yego murakoze cyane kandi turabakunda cyane urakoze cyane nawe natwe turabakunda
yego Eh, ugire umunsi mwiza
yego Radi- yego Eh, ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima amagara y'abantu aho muherereye ubuzima bwifashe gute cyane cyane mu bijyanye nyine n'amagara y'abantu nk'uko mu burundi babivuga ikiganiro rero turagikomeza mu kanya mugume hafi
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. With the air, like I don't care. By the way, because I'm half alone. If you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is true. Because I'm come along if you know what happiness is to you. Because I'm come along if you feel like that's what you want. Hey. They come bad news talking this and that. Hey. Well, give it all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, you'll be just fine. Get loose. Bitch, to you, don't waste your time. Because that time alone, if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is true. Because come along if you know what happiness is to you. Come along if you feel like that's what you want. Here we go. Bring me down, can't run. Bring me down. I was too high. So bring me down. Uh, bring me. Bring me down, can't run. Bring me down. I was too high. So bring me down. So bring me down. Come along if you feel like home without a roof. Come along if you feel like happiness is true. Come along if you feel like happiness is you. Come along if you feel like that's what you want. Break it and go. Come along if you feel like a home without a roof. Come along if you feel like happiness is true. Come along if you know. Bring me, bring me down, can't run. Bring me down, if love was too high to bring me down. So bring me down. Come along if you feel like home without a roof. Clap along if it's true. Clap along if you feel happiness is you. Clap along if you feel like that's what you want. Break it and go. Clap along if you feel like a home without a roof. Hey, clap along if you feel like happiness is true. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do.
farayeri mu ndirimbo happiness twizere ko ibashyizemo ah, ubwo ibyo byishimo nk'uko yabivugaga Ah, tusubire rero ku murongo wa telefone twakira seriro muvunyi seriro wiriwe neza
muraho neza muntu witiranwa na mabukwe komera cyane ndabona amazina yawe nawe yiyongereye Ntu- nagira ngo nibyo nandi yatakubwiye ntuvu- ntuvuganye ko bukwe mu izina
yewe nawe urasekeje rwose None.
bwakiye neza aho ngaho washington Nitwa- tumeze neza ugomba kuntsinda
yego nzacikwa ariko umunsi umwe pe waya nta kibazo nta kibazo nta kibazo ikibi ni uko nagusuka kandi sinjya nukana oya ndabizi wararezwe amazina yawe ko yongereye se ku hano kuri noneho habayemo na virigo fidelisi ubu ayo noneho yavuye he
ayo ni umupetite wanjye Ah, okay wayitije I- iyo ni iyindi akawunti nahinduye okay nashyizeho ni iyindi akawunti naciyeho wamusabye uruhushya se
uwo muntu wanjye uyu muntu wawe wamusabye uruhushya mbere yo kuya- kuyashyiraho
aracyari mu biganza byanjye okay ndakurega ndamubwira komeza
yego turabashi- turabashimira uyu mwanya mwaduhaye Mm. namwe Rwose mwakoze nibyo.
kwitabira
yego hanyuma rero ikintu ndi kubona turabashimira ku ku- ku byo- ku byo mwagiye mutuganiza ku bijyanye n'ubuzima Mhm.
ariko akantu- ijambo ryiza uvuze rwose ry'uko urukingo rw'iriya bwa buriya bu- u- ubushita bw'inkende ko ruri biri gutekerezwaho numvaga ari byo byakabaye bishyirwa imbere kuruta uko bavuga ngo twirinde covid cumi n'icyenda twagize uko twitwara Mm.
ariko buriya bwo rwose nabonye amafoto y'abantu bagiye baburwara Eh, birababaje biteye ubwoba Mm.
Eh, Ya, birababaje iyo- Gore- iyo ubona nyine ukuntu umuntu aba ameze bigaragara inyuma wiba- wibaza n'imbere nyine uko uwo muntu yiyumva
Eh, kuko ndibuka hari n'umutumirwa mwigize kutuzanira Eh, a- kuri atuganirira kuri icyo kiga- kuri ibyo ngibyo nyine tumubaza itandukaniro riri hagati y'ibihara Mm.
nabwo nyine aratubwira uko byari bimeze n'ubwo wenda hari ibyo hari hari ibyo namubajije ntansubize neza ngo nyurwe ariko narihanganye ntabwo ariko ibintu byose umuntu yabisubizwa ikibazo dukunda Ura- kugira rimwe na rimwe hari igihe Mm.
hari igihe tubaza nk'ibibazo wenda nka bitatu cyangwa bine mukadusubiza bibiri ibindi bibiri ntimugire sinzi niba wenda mutajya mwandika ibibazo wenda tuba tugenda tubaza mwe mukagenda mwibutsa eh, nk'uwo mutumirwa Eh, biterwa n'umutumirwa cyangwa se na nu- nu- n'uburyo ikiga- n- n'amasaha hari igihe ushobora gukubitana n'amasaha abi- bikaba bi- amasaha akaba arimo yihuta icyo kibazo wenda mukatekereza ko muzakigarukaho mu kindi gihe sinzi sinzi impamvu ariko bi- birashoboka
Eh, ariko buriya niba ari nk'ikiganiro wenda na- na akantu wenda nagira ngo mbasabe mwa- mwazakora niba ari nk'ikiganiro runaka mwaduhaye cyo kuganira ku wenda nk'umutumirwa ari nk'umutumirwa kugira ngo mumenye mwakurikira nk'abantu benshi numva yuko wenda indirimbo zaba zitari ngombwa Mhm.
hanyuma wenda nko muri wikendi mukajya mutugenera nk'umwanya wo kuba twasaba nk'indirimbo numva aricyo kintu cyaba ari sawa nyine ako kantu muza Mhm.
muzagatekerezeho muzabwire Etienne Karekezi niba akiriwe ukiyoboye Niwe.
eh, muzako kantu muzagatekerezeho mu- murebe ko mwagira ukuntu mudufasha nk'abakunzi banyu ariko indirimbo zirahari zo muri weekend ntabwo ujya uzikurikira Tura- aba- oya, Ah, ndabona uravuga nko gusaba gutashya, indirimbo gutashya gusaba indirimbo okay eh, gutashya ukaba wasaba nk'indirimbo ako kantu muza muzagatekerezeho murebe ko mwakaduha nyine Mhm.
tujye tubasha gususuruka kuko urumva niba umuntu ashobora kuba yatega amatwi radiyo eh, ah, wenda nk- u- u- ukavuga ngo kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo tuhabwa umurongo Mhm.
biba byiza iyo abantu bakurikira radiyo bigano byayo byose nyine uretse wenda ko nibaza ko wenda kuwa gatandatu no ku cyumweru aba ari weekend wenda benshi muba muri nko mu mu biruhuko muba mwaruhutse ariko numva yuko ako kantu mwazagatekereza mukakadushyirira mukakaduha nyine ubwo bazabyiga kuko bisaba ko hashobora kuvamo nk'ikiganiro kimwe urumva ntabwo ari ibintu umuntu yatekerezaho ngo ako kanya ngo ahite abikora ni ibintu bigomba kujya muri gahunda nyine ariko icyifuzo rwose ni cyiza kandi ndacyakiriye ndaza gutumika naho ibijyanye n'in- n'indwara cyangwa se ibindi biganiro tubategurira ndibaza ko ikiganiro wari ukomojeho ari- ku bijyanye n'ubushita bw'inkende ari ikiganiro cyakozwe umutumirwa agomba kuba yari ari mu burundi
Eh, yego Hari- yego.
ntibyara ari mu burundi Eh, ndabyibuka ko ari ikiganiro oriyani yakoze Ah, ba- mujye mutwihanganira nimwumva mutanabyumvise hari ibyo mukeneye kubaza mushobora kujya mu- mubyandika nanone ah, nko kuri facebook kwa kundi ikiganiro niyo cyaba cyarangiye mukaba mwakwandika hari nk'ikibazo cyasigaye mwumva musigaranye cyangwa se ah, mutabonye umwanya wo kubaza nabyo mushobora kujya mubyandika cyangwa se mukatumenyesha umuntu ashobora kongera agatumira umu- u- umuganga cyangwa se no mu bindi biganiro noneho bakongera bakabaganirira mubonye hari n'amagambo akoreshejwe haba ari mu kinyarwanda haba ari mu kirundi mukumva ntimuyasobanukiwe kubera hari amagambo atandukanye mu- muri izo ndimi zombi nabyo mwabivuga n- nda- ndimo kugerageza kubatumirira n'umuganga cyangwa se undi muntu wadusobanurira iby'ubushita bw'inkende ah, mu Yego, rwanda w'umunyarwanda yego yego ako Igihe- kanari nari ngiye kukavugana ko nyine ngo muzatutumire n'umunyarwanda abarundi wenda hari ibyo bumvise Mhm.
cyane kuruta abanyarwanda n'abanyarwanda bazagira ibyo bumva kuko buriya nubwo bavuga ngo ikinyarwanda n'ikirundi yego bijya gusa ariko buriya hari ibintu byinshi bitandukana kuko hari ijambo uvuga mu kinyarwanda u- u- tubimenyere mu kinyarwanda Mm.
eh, ukaribwira umurundi warivuga agaseka cyane yego akiyamira kuko uba uvuze nyine ibi- ibihabanye n'uko we abizi nayo ya- n'iri- n'ijambo ry'ikirundi umu- umunya- umurundi abwira umunyarwanda yarivuga umunyarwanda akipfuka mu maso Mm.
ibintu se si- yego Biba.
bijya bibaho nyine bibaho cyangwa se Hanyuma- ntunasobanukirwe neza kubera ko amagambo nyine atandukanye
Eh, hanyuma muzongere mugaruke ku kiganiro kijyanye n'amaso n'uburwayi bw'amaso mwigize kubivugaho Mm.
ariko muzase nk'aho mwakongera kuzabigarukaho kuko muri iyi minsi ubona yuko ikibazo cy'amaso ari ikibazo kigenda ki- ki- kiri gufata abantu benshi cyane ugasanga umuntu kera abantu barwaraga amaso babaga ari abantu bakuru aribo batabona neza ariko ubona yuko n'urubyiruko n'abana bato bagira bagira icyo kibazo cy'amaso bazadusobanurira n'aya- n'amaso y'amarundi inkomoko yayo nyine batubwire impamvu yayo kuko ubona ko ari amaso eh, afata a- a- akun- a- arimo aribasira abantu bamwe na bamwe kandi akenshi hari n'abajya kwa muganga bakabandikira rinete kandi usanga yuko hari abantu bavuga yuko rinete n'ubundi ziguhuhura Eh, Ariko- ziguhuhura rimwe na rimwe ugasanga n'igiciro cya cya rinete kirahanitse cyane bitewe n'umuti uba wakoreshejwemo rero ba- bazabigarukeho nyine badusobanura neza impamvu yabyo nyine uko biba bimeze Mm.
yego tuzabatumirira umuganga ariko burya iyo baguhaye rinete baba bazi n'impamvu baziguhaye kandi no kugira ngo amaso yawe amenyerane nazo ubashe kubona neza nk'uko bikwiye nabyo hari igihe bibanza gufata akanya tuzabatumirira umuganga abasobanurire
yego murakoze cyane mukomeze kugira ibiganiro byiza turi kumwe tubateze amatwi yego nawe bwose mukomere mu kandi mugire ibihe byiza aho muherereye hose
yego yego Eh, radiyo ijwi ry'amerika twakire asiteri kana
Uri mwiriwe neza mwiriwe urahagana he
ndi i Goma Mhm. igoma hari umuvandimwe wundi wadu- watu- waduhamagaye nawe ari igoma yatubwiraga ibijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende nawe duha amakuru rero y'ibiri aho ngaho aho uherereye ya aho ndi ni sawa akavura kari kugwa hama kubwi- kubw'iyo ngwara nanje ndayumva ku iradiyo ndayibona ku ku masanamu nta sindabona umuntu ayigwaye ni byiza ntu- ntuzanamubone rwose
Ya, yego Eh, nuko Ha- hanyuma ikibazo ikibazo je nashaka nashaka kubatuma umuntu mwobitumira tu- dufise byinshi tumubaza kuko n'umuntu akurikiranwa n'abarundi rwose Mm. ninde ni umuntu yitwa Chimamanda Moses shimamanda modeste
Moses Moise moses okay
uwo muntu ni umuntu akunda kuba ariko aranenga cyane ibintu by'isengero situ bivanye n'uko u rwanda ariko rurafunga isengero ama- ama- amakiriziya n'isengero Mm.
nawe umenga arafite icyo abizi ko ariko we pwe yiwe ni umurundi cyane bivanye n'uko uburundi bufise uko bwi- bwitunganije n'uko u rwanda rwitunganije Mm.
yamafise ibyo ariko aranenga abapasiteri n'abaprofeti n'abapadiri bamwe bamwe Mm.
yuko bikika mu, mu kwiba mu ba- babaye ibisambo kandi koko nibyo bakikika inyuma y'insengero ba- bitwaje bibiliya rero mwodufasha tuba dufi- tuba dufise byinshi tumubaza mwodufasha mukamuhuza n'umuntu bita profete joshua na joshua of joshua na pasiteri izidori Mba- mbayahaga abo bantu batatu muze mu baturonderere muri ku kiganiro muri isanga cerekeye ivugabutumwa muzaba mudu- mudufashije
Eh, unsobereramo izina hari porofete joshua nande
na izidore mbayahaga na chimamanda moses okay
Eh, Sawa.
muba mudufashije rurema kuko n'abarundi n'abanyarwanda benshi dushaka ko mubashyiraho hantu mukaba abo bantu mukabahuriza hamwe ari batatu eh, maze bakabibariza kandi natwe tukabibariza bakanadusigurira ibyo twaba tubona abandi ku guterana amajambo hagati yabo koko boba bakorera imana cyangwa ko hari ikindi kintu boba boba bashaka mu baturage Mhm. Cer- ndaza muzoba muku- igitekerezo cyawe ndacyakiriye bwo ndaza ku ku- kugeza ku bankuriye hanyuma tuza- tuzareba igishoboka niba Murakoze.
ikiganiro gishoboka cyangwa se niba bitanashoboka ubwo urumva umwanzuro uzafatwa nyuma
ya hanyuma ikindi aricyo cya nyuma Mm.
ni ku myidogo perezida wacu w'uburundi agize iminsi yerekana
mu bijyanye n'iki mu bijyanye n'isuku
uretse isuku uretse ubutunzi n'ibi- n'ibintu byinshi yama yerekana yuko bitamunezereye Mm.
ariko nkaryo w'umuturage mutoya ntangazwa n'ibintu bibiri na nyene bishoboka nka nyakubahwa mwomuduhera ikiganiro tukamubaza
Muka- abo- tu- uravuga tukamutumira mu kiganiro muri isanga se
vyoba vyiza ari- ari bemereye vyoba vyiza kandi vyo kuryohera Ni ura- bu- uvuze neza nyine uti yabitwemereye ubwo n'aba bose wavugaga uh, baramutse bemeye kuko si Yeah.
ku bushake bwacu gusa dushobora kubushaka kubatumira ariko yenda baka- kubera inshingano zindi baba barimo bakabura umwanya cyangwa se bakumva bitari ngombwa ubwo Yego, ariko ubwo- ubwo byaterwa ntara ntararangiza ico nariko ico nari ngiye gusorezaho Mm,
aravuga yuko abiba ubutunzi bw'igihugu abazi bagendana
mhm.
ariko akavuga yuko ataco azobakoza ataniyo afise abashira none itegeko kenshi rigena abo banyakubahwa bagena mu myanya y'icubahiro ari we arishiraho habuze iki kugira arikikurikira ko umukono abakombora birukane muri guverinema akabazo ka kabiri k'amatsiko muze mutubarize umuntu agerwe rusasuma rugombe rukomwe mu burundi
bamubaze iki bariko bara bariko baramuhe- bariko baratanga akazi ku bazokora rusasuma ariko twarabonye yuko ubu ibintu vy'ubuhinga vya interineti bitoroshe Mm,
mbega ibiharuro bizovamo bizoba vyizewe ko interineti itizewe ikigira kabiri mbeye rusasuma yobiganije kugira batugaburire amafaranga azova muri bwa butare buri- buheruka kubuka mu kirundo murakoze muze mubitubarize nitugire amahirwe tuzabona uwo uwo twatumira akaza akabisubiriza kugira ngo mu- mubashe gusobanukirwa kurushaho
za murakoze Eh, urakoze cyane asiteri umunsi mwiza Ya. namwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga turakomeza mu kanya Hey, yo, nephew, won't you come up off them keys and sing a little something for the ladies? You know what I'm talking about? Let them know how we feeling right now.
Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sound like take that. She make it do what it do when we doing what we doing in the back of the lag. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still gang, still gang gang, still that gang, still no.
And she love the way I put it on her. Summer breeze sipping Coronas. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Izzy, one of the coolest of fool on the flow. I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that. You like that? You say you bite? Well, I bite back. And I'm all go. We can do it till tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it. I go hard, baby, yes. Kissing on your d- then I'm digging out your stress. I won't stop till you finish. But you ain't felt love till a gangster it. But if you drink.
Every time I come around, shawty love me now. Run up on me like click clack, sound like take that. And we can do what it do when we doing what we doing in the back of the lag. I'm like I'm a ball for that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still gang, still gang gang, still that gang, still love.
She always call in the middle of the night. Cause I'm a dog, I'ma give her what she like. She say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up. Cause I'm a gangster, I grab her by the pull her to my side. I'm in it, woke that up just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like true blood, I sink my teeth in. I gotta have it, the LB raised me. We was taught how to do down crazy. Lights out, I'm so lit. Mom is so gone, daddy won't quit. I won't stop till you finish. You never felt love till it hit, but it can take drink.
Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sounds like take that. And we can do what it do when we doing what we doing in the back of the lag. I'm like I'm a ball for that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still gang, still gang gang, still that gang, still love.
This the light that you show. The loop, the coupe, the rose. Anything goes. It's so good, got a wiggle in her toes. The boss, the dream. The floss, the cream.
indirimbo the dream uh, ya snoopy dog turakomeza rero ikiganiro cyacu dukomeza kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika amede abo abo yitungiye niwe twakira muri aka kanya wiriwe neza amede amede ura tubwira izina ryawe ku murongo wa telefone uratwumva alo ndibaza ko ndibaza ko hari akabazo kavutsemo ku mu- uwari uduhamagaye kugira ngo tuganire ariko mbibutsa ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc aho turimo kungurana inama n'ibitekerezo tu dukomeze rero tu- tu- twumva aka karirimbo gatoya mu gihe telefoni yindi icamo tukakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika
I'm just so f***ing depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent, but I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough act to follow. One tough act to follow. I'll be one tough act to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk a thousand miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you. Let's straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine. Go inside each other's minds, just to see what we find. Looking through each other's eyes, but don't let 'em say you ain't beautiful. They can all get just stay true to you. So I don't let 'em say you ain't beautiful. Oh, they can all get just stay true to you. I think of humor. Everything's so tense and gloom. I almost feel like I gotta check the temperature of the room just as soon as I walk in. It's like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact. Cause if I do that, then it opens the door for conversation like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you. Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom. I don't need no manservant trying to follow me around and wake my laugh at every single joke I crack and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man. You should be a comedian. Damn. Unfortunately, I am. I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down? Listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no thousand miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you. Like straight shoes, just to see what it be like to feel your pain. You feel mine. Go inside each other's minds, just to see what we find. Looking through each other's eyes. But don't let 'em say you ain't beautiful. They can all get just stay true to you. So don't let 'em say you ain't beautiful. They can all get just stay true to you. Nobody asked for life to deal us with these bull hands with doubt. We gotta take these cards ourselves and flip them. Don't expect no help. Now I could have either just sat on my and pissed and moaned, or take the situation in which I'm placed in and get up and get my own. I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags. I sat on the porch and hoped and prayed for a dad that's sharp who never did. I just wanted to fit in every single place, every school I went. I dreamed of being that cool kid, even if it meant acting stupid. And Edna always told me keep making that face and it gets stuck like that. Meanwhile, I'm just standing there holding my tongue, trying to talk like that. Till I suck my tongue on that frozen stop sign pole at eight years old. I learned my lesson then, cause I wasn't trying to impress my friends no more. But I already told you my whole life story, not just based on my description. Cause where you see it from where you're sitting is probably 110% different. I guess we would have to walk a mile in each other's shoes at least. What size you wear? I wear 10s. Let's see if you can fit your feet in my shoes just to see what it's like to be me. I'll be you. Like straight shoes just radiyo ijwi ry'amerika he washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga uyu munsi turaha ijambo buri mukunzi w'ijwi ry'amerika ubyifuza kugira ngo tungurane inama ku bijyanye no kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu ariko telefone zanyu ntizirimo gucamo neza hari abaduha telefone mwarangiza mukigendera mube hafi rero kugira ngo tubashe kubakira kuko i- iyo zicitse cyangwa se ntitubashe no kubavugisha ntabwo biba bi- bimeze neza turabategereje rero mube hafi tubahamagare tuhite tubabona mbibutsa ko iki kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro byacu mushobora kubikurikira birimo kuba kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri facebook na youtube aderese yacu ni voa radiyo yacu naho mu kanya
Three and three is six. Six and three is nine. Baby, you know you got the micro skin. You look so fine. Baby, don't you wanna go back to that same old place? Sweet home Chicago. Back to Tom Murphy.
indirimbo sweet chicago ya bruce rose bo- ku- ni indirimbo ya ah, ya- i- i- iririmbwa n'umuntu w'aho inteko rusange y'abademokarate yaraye iteraniye aho bemereje ah, visi perezida kamara harris kuzababera umukandida mu matora ya perezida ataha radiyo ijwi ry'amerika twakire noneho ben ku murongo wa telefone uratwumva
yego ndabumva Eh, urahagana he
Ah, ndi bujumbura mu kanyosha nuko udufitiye amakuru ki rero ku bijyanye cyane cyane n'ubuzima ko ari byo twibanzeho uyu munsi
Mu Amagara bijyanye y'abantu.
n'ubuzima na cyane cyane muri iki gihe tubona yuko nk'isi yose yugarijwe n'intuzenya n'ubukene haba mu miryango haba mu ngo cyangwa mu gihugu Eh, cyane cyane ubuzima nuvuga yuko butifashe neza Mhm.
yego muri ubwo bukene hari ingaruka ubonaho cyane cyane iyo abantu bakennye hari n'igihe ba- abana barwara nk'indwara zituruka ku mirire mibi hari ibyo ubona aho ngaho cyangwa hari ikindi kibazo gitandukanye
Ego ingorane twavuga ko zibuze zirahari cyane rwose na cyane cyane yuko iyo igihugu gikenye canke ingo zikenye cyane cyane eh, abana nabone bara- baragaruka ko cyane cyane cyane gufungura nabi aho usanga nko muri iki gihe usanga imiryango myinshi nk'ibiciro byaraduze ku isoko urumva no gufungura bica bafungura nabi kuko nk'ubu haribonekeza iduka ry'ibiciro cyane cyane ku bifungurwa bikenerwa cyane rwose mu miryango yego Mm. Ye- igitekerezo wifuje ku- gusangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika turimo tugana- turagana ku musozo
yego icyo mbona twoganira cyane cyane se noganira ico cya amerika ni uko eh,
mutubabarire telefoni ye igomba kuba icitse ben uratwihanganira namwe abo turi kumwe ikiganiro rero reka bwo tugisoreze ahangaha kuko n'ubusanzwe isaha irageze ariko turabashimira cyane ko mwabanye natwe muri kiganiro nubwo telefone zi- zatugoye ariko ababyitabiriye rwose turabashimye cyane kandi turizera ko muzakomeza kutuba hafi no gukomeza gutanga inama n'ibitekerezo ikiganiro ni icyanyu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimiye abamfashije rero ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha wakiriye telefone zanyu hanyuma ubwo tubifurize mwese kugira ibihe byiza mwumva aka karirimbo ya indirimbo ya frank sinatra ya chicago
street, I just want to say they do things they don't do on Broadway. They have the time, the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time, the time of their life. I